ఇది న్యూస్ గుడి America radiyo ijwi rya amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru aborozi n'abacuruzi b'inka bakorera muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuga ko abantu bakeka ko ari abasirikare ba leta babambuye inka ijana n'enye bari bajyanye mu isoko mu ntara y'amanyema ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo uri uvira muri kongo bamwe muri abo bacuruzi banyazwe inka zabo baje gutangira ikirego ku buyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera mu mujyi wa uvira babwa ijwi rya amerika kuri uyu wa gatandatu ko zimwe muri izi nka bari bashoreye bajyanye mu masoko y'isalamabira n'ibujimayi zanyazwe n'abasirikare bakorera muri batayo ya kabiri iri muri rejima y'ibihumbi bibiri n'ijana na kane ikorera wamaza elias murama ni umwe muri abo bacuruzi bari bajyanye inka bujimayi twari abantu cumi na batatu ikundi nini y'abacuruzi tuvuye minembwe twerekeye kindu abandi bujimayi turamanuka tunyura mu mahene yatandukanye byatwaye iminsi icumi duhura n'abashefu n'abaturage aho dutanga amafaranga bakaduha inzira tugatambuka bakaduha uburaro tukarara neza ariko umunsi twaraye muri ka militaire ahantu hitwa rwiko niwo munsi badukuyeho inka ibyo bintu biradutangaza cyane bazibakuyeho twabaye twicaye ku nka muri ka militaire hagati iruhande ho gato muri femetere hadutera abantu bafite imipanga n'imihoro batema inka duhamagara abasirikare baraza barabireba batubwizeza ko bagomba kuducungira umutekano ngo tubahe amafaranga turayabaha nyuma yabwo ho gatoya twabahaye ibihumbi mirongo itanu wasanga ni mirongo inani twari twabahaye ku manywa tubasaba ko turara aho ngaho nyuma yabwo nibwo abasirikare baje ngo baje gucunga umutekano barahava badusiga nyuma y'iminota mirongo itatu bahita bongera kandi baragaruka ariko noneho hagaruka abasirikare badutuka badutunga amatoroshi batangira gukubita inka no kuzitwara urumva nta twari tugikoze twahise twirukanka tujya mu bihuru abo bacuruzi bavuga yuko muri kino cyumweru gishize hari abandi bacuruzi bari berekeje inka mu ntara y'amanyema gukorerayo ubudandaza bw'inka nabo banyazwe inka zabo zigera ku ijana ndetse bashimutwamo n'abantu batatu bashimuswe n'abantu bitwaje imbunda dore ko muri abo bacuruzi hari abari babanje gufungwa n'abasirikare bakorera muri rejima y'ibihumbi bibiri n'ijana na kane pasiteri dogo mpimuye afite umuvandimwe we washimutiwe w'amaza ajyanye nk'ikindu none kuri ubu bakaba bari kubasaba ibihumbi bitanu by'amadolari kugira ngo babarekure abo bantu bashimuswe abo basore bagiye amazina yabo umwe yitwaga papa bisengimana undi yitwa murama madeberi undi yitwa frederic abo bahungu bagiye bagiye ku bucuruzi baja kindu bageze kuri 20 kilometero ibirometero mirongo ibiri na, na wamanza ba, baraterwa mu rukerera babajana e, barabashimutsa bari bafite inka karibu ijana mirongo itanu inka, inka, inka ziratawanyika zitakara ku musozi zimwe barazitemagura izindi barazijana ariko izindi zitakara aho ngaho kugeza ubu n'ubu uyu munsi wa none duhaye tuganira ihari n'iyayindi batubwiye ijambo duheruka agejeje ubundi baratubwiye ngo icyo batumenyesha ko turatwereka abantu bacu bahari ngo ariko hariho umwe umurembye ngo yakubise ko ararembye cyane ngo titwakwikanga ko yapfuye umuyobozi w'aborozi muri teritwari ya fize bwana mubangire sefaniya yavuze ko baje kurega abo basirikare kwa general de brigade rugayi davidi ugenzura aka karere ka gisirikare kugira ngo bafunge abo basirikare bakekwaho kunyaga inka zabo ikirego dufite ni uko inka ziri mu kunyagwa zikanyagirwa iruhande rw'abasirikari ariko ntihagire igikurikiraho kandi inka ziheruka kunyagwa izo nka zaranyazwe turataka ziragenda abasirikare ntibazikurikira ngo bazigarure kugeza n'ubugingo n'ubu aho zari zirirwa ko zirarirwa imbere y'abasirikare gutya bahaye bazibona twagerageje kuvugisha ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bukorera buvira kugira ngo bugire icyo butubwira kuri ibi birego abo baturage baje kubutura ntibyadukundira gusa muri uku kwezi ubwo umugaba mukuru wungirije w'igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo liyetena generale tango for yasuraga komine ya minembwe yari yasezeranyije abaturage ko agiye gushakira amatungo n'aborozi umutekano ariko kuva uyu muyobozi yava mu minembwe hamaze kunyagwa inka zirenga magana abiri vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika uvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo mu makuru y'imikino umupira w'amaguru ibitego bibiri by'uburundi ku busa bwa sudani y'epfo ni ku mukino hagati y'ayo makipe warangiye ni umukino wo gushakisha tike yo kuzakina imikino ya nyuma mu gikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina hagati mu gihugu wabaye ku munsi w'ejo mu burundi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda urwo rukino rwatanguye isaha icyenda rwarorewe n'abantu bake cyane ku kibuga intwari abakinnyi b'abarundi bagerageje kwerekana ko basumbya sudani yo mu manuko ariko uburyo baronse babupfisha ubusa igice cya mbere kiza kurangira ari ubusa ku bundi mu gice cya kabiri cy'urukino abakinnyi ba olivier niyunge ko berekanye ko baronse impanuro zikwiriye kuko ku munota wa mirongo itanu n'indwi niho olivier dusabe yatsinda igitsindo cya mbere nshimirimana jospe nawe aha igihugu ciwe igitsindo cya kabiri olivier niyunge ko amenyereza intamba mu rugamba amenyesha ko ashima iyo ntsinzi ariko ngo igice cya mbere cyabagoye kuko bataramenyerana neza ngo bagiye gukosora byinshi imbere y'urukino rwo gusubiriza igice cya mbere bagerageje gukina mugabo wabona ko ari amakanzu kubwoba ya egisperiyanse mvuga mugabo mu gice cya kabiri twaciye tugenda muri vesiyeri turasubiramo turababwira tuti ubu rero mwamaze kubona uko murakina harakeneye umuntu agira ikintu akoze kugira ashobore gutsinda kuko shafu muri maci hariho umuntu avuga ati harageze mwabedeze bitabije bafite ishaka bashaka ryo gutsinda nacyo bituma nibaza ko ahanini ibyo nicyo byatumye kuko no mu bitwaro bwo turakina wagerageje kubinyuma ugomba gutwara kwinza mugabo umaze gutera amapasi ntajya haragera ahantu umubiri muri bwo murakina ugatinduka ruhame abonye ko baje baragwa ibibazo rero ahanini ni ukutamenyerana turacarondera kwezo naho umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba watabukanye intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa biraboneka ko uwo mugwi udakomeye turavye sudani yo mu manuko igihugu kiri mu vya nyuma muri afurika ivyo navyo bikaba biva ku bintu vyinshi abakinyi bitwara neza mu ihiganwa ry'uburundi ntibashobora kuhamara kabiri kuko bazimbutse kandi mu burundi bakaba bahembwa intica ntikize iyo nayo nyene iramutse ibonetse amahiganwa akoresha amafaranga menshi nko mu rwanda tanzania na zambia niyo aheza akaza kugura abakinnyi b'abarundi ikindi ni uko n'abamenyereza nabo nyene bivanye ko bahembwa nabi mu burundi bava muri icyo gihugu ku bwinshi bigatuma ihiganwa ritakaza akanovera inyuma y'iri higanwa ryonyene riherutse kurangira mu kwezi kwa gatandatu abamenyereza batatu b'abarundi baramaze kwerekeza mu gihugu cy'u rwanda aho basanga abandi babiri abo bose bagenda bitwaje abakinnyi aho uno munsi abamaze gushika mu rwanda barenga ku icumi naho rero uburundi butahukanye iyo ntsinzi y'ibitsindo bibiri nta na kimwe cyerekana ko naho borengana iyi ntambwe ya mbere bashobora kurengana iyikurikira kuko imigwi yo mu burundi umugwi nserukiragihugu ukuramwo abakinyi itagikomeye tubamenyeshe ko inkino za nyuma zizobera mu gihugu cya cameroon mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri desire hatungimana kigali ijwi rya amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo mbahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa nicole giraneza roje nigena niwe uhagarariye iki kiganiro naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma ikiganiro ejo mugikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika mu masaha nk'aya mbahaye ikaze mu kiganiro u rwanda ni kimwe mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari ariko bidakora ku nyanja ni ukuvuga ko umutungo kamere w'u rwanda ari ubutaka uko imyaka igenda ishira ni nako abaturarwanda bagenda barushaho kwiyongera ubu abarenga miliyoni cumi n'ebyiri nibo batuye u rwanda mu rwanda rero mirongo irindwi ku ijana by'abantu bakora kandi bakanabeshwaho n'ubuhinzi ndetse mirongo irindwi na babiri ku ijana bafite akazi mu bijyanye n'ubuhinzi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turaza kuganira ku ngaruka ziterwa n'imirire mibi ku bana bari munsi y'imyaka ibiri niba u rwanda rufite ubutaka burumbuka kandi benshi mu banyarwanda bakaba bakora bakanabeshwaho n'ubuhinzi ni ukubera iki hakigaragara ikibazo cy'imirire mibi ku bana turarebera hamwe imibereho y'abana bari munsi y'imyaka ibiri batagaburirwa indyo yuzuye ndetse tunarebe zimwe mu ndwara zibageraho kubera kubura indyo yuzuye muri iki kiganiro turaza kumva bamwe mu baturage bo mu karere ka rubavu icyo batekereza ku ndwara ziterwa n'imirire mibi ku bana turaza kandi kumva ubuhamya bw'umuryango warwaje indwara ziterwa n'imirire mibi ese babyitwayemo bate mu kurushaho gusobanukirwa neza ibijyanye n'indyo yuzuye turaza kumva ikiganiro n'impuguke mu mirire adusobanurire neza ibijyanye n'indyo yuzuye nimujye kure ya radiyo zanyu ikiganiro ku buryo burambuye ni mukanya
reka nkubwire ko kiri ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
bakunzi b'ikiganiro ejo mbere y'uko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze twumve bumwe mu butumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize nawe uduteze amatwi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefone nimero zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga arizo facebook instagram na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe reka twumve christela uwicyeza atugezeho ubutumwa turakomeza ikiganiro mu kanya kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo niko rakoze kuma ikaze muri studio rero bakunzi b'ikiganiro nk'uko bisanzwe tuba tugeze muri wa mwanya twahariye kubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganirijo uyu munsi turagaruka ku butumwa mwadusangije ku kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ku mibereho y'abafunguwe bari bafungiye icyaha cya jenoside aho twibazaga ati se mubona gute imyitwarire y'abafunguwe basoje ibihano muri sosiyete bari barafungiwe icyaha cya jenoside vital uherereye kimironko avuga ko abafunguwe bari bafungiye icyaha cya jenoside usanga batari kumwe n'abandi kuko baba barabasize ati kandi ikindi cy'umwihariko urwikekwe hagati yabo ndetse n'abo bakoreye jenoside ni runini kuko abenshi barekurwa bumva bararenganye yasoje avuga ko hagakwiriye gushyirwaho urwego rwihariye rwahuza impande zombi haba abakoreye jenoside ndetse n'abayikoze fabirongi avuga ko abasoje ibihano bagakwiriye kwakirwa neza n'abaturanyi kuko baba barahinduye imiterere imitekerereze bityo bagakomeza ubumwe n'ubwiyunge no kubaka ubumwe burambye bw'abanyarwanda naho kirenge vode uherereye mu karere ka kicukiro avuga ko nyuma y'uko bafunguwe bajya bahabwa amahugurwa atandukanye hagamijwe kurushaho kubereka ko igihugu kigeze naho kirenge vode uherereye mu karere ka kicukiro avuga ko nyuma y'uko bafunguwe bajya bahabwa amahugurwa atandukanye hagamijwe kurushaho kubereka aho igihugu kigeze yohani yagize ati mu kiganiro numvise hari uguhangayikishwa n'ipfunwe ry'uwi atariko ntibavuze ku kiniga n'agahinda gahora ku wiciwe ninde ubaganiriza ko abishe bashaka gusubizwa mu buzima busanzwe abiciwe bo icyo bashaka kuki ntawifuza kukimenya njye nacitse ku icumu ariko nta muntu uransaba imbabazi cyangwa ngo aze ngo anyigishe anige amatwi mbese anegure kwakira abanyiciye ubwo bwari ubutumwa bwa yohani dukomereze kuri uyu utatwibwiye ufite nimero iherwa na magana atandatu na cumi mu butumwa bwavuga ko abafunguwe hari igihe baba baticuza kugezana n'ubu ibyo bakoze ugasanga biteye ikibazo muri sosiyete gusa ayo ma organization agomba kuguma baha amahugurwa baba bafunze ndetse na nyuma yo gufungura nawe udukurikiye ushobora kudusangiza ibitekerezo wifashishije nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka watsapu kuri nimero navuze haruguru ndetse no kuri fesibuku na insitagaramu aho mujya hashakirwa mukandikamo ejo yufu eko mu magambo arambuye ubutumwa bwa none tubuhinire kuri Gilbert uherereye mu karere ka Gicumbi avuga ko abafunguye bari bafungiye icyaha cya jenoside hari icyo baba babura ugasanga iyo bageze mu buzima busanzwe kugira ngo biyakire bibagora ati njye mfite data wacu wabaga aho bita Bicumbi kera hahoze ari muri Kigali ngari Prosperi Claire Wirarisi Emmanuel Ferdinand ndetse na Faustin ubutumwa bwanyu ntitubashije kubusoma kubera umwanya tuzabuheraho ubutaha jye mwabanye na Christela uwikeza tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
amafunguro ni kimwe mu bintu bya ngombwa umuntu wese akenera mu buzima kugira ngo agire imbaraga abashe gukora kandi abeho atarwaragurika mbese ni ukuvuga ngo umuntu abe afite ubuzima buzira umuze ku batishoboye leta y'u rwanda yashyizeho gahunda ya gira inka munyarwanda aho abakene bahabwa inka kugira ngo babashe kubona amata ndetse n'ibindi bikomoka ku mata bifite intungamubiri ku bana akarere ka rubavu ni kamwe mu turere tugize intara y'amajyaruguru mu rwanda hazwi ubutaka burumbuka nubwo muri aka gace hazwiho ubutaka burumbuka ariko uhasanga umubare munini w'abana bari mu murongo utukura kubera imirire mibi ni muri urwo rwego mugenzi wacu jean eme muhawe nayo yanyarukiyeyo aganira namwe muri abo baturage bo muri aka karere bijyanye n'ikibazo cy'imirire mibi ku bana reka tubumve
hari nk'abantu baba batunze inka ariko bo bakumva yuko inka bakuramo amafaranga amata bakayagurisha ntibasigayo banywa ikindi ni abantu batita kuba bahinga nk'imboga cyangwa izindi mbuto z'intungamubiri hari ukuntu abantu baba bafite amafaranga ariko ugasanga bakunze kuyakoresha binywera inzoga akirengagiza ko ibyo kurya nabyo ari ingenzi akirengagiza ko mu rugo hakenewe kugira ngo babe bafata indyo yuzuye kandi atari kuvuga ko yabuze ubushobozi ariko uyu munsi ikibazo gihari usanga ari ikibazo cy'imyumvire ibi ndabivuga kuko uzasanga umuntu afite umushinga wo korora inkoko ariko amagi yose ayajyana ku mucuruzi baturanye muri karitsiye kandi we yariye ibishyimbo bidafite n'ikindi kintu cyane cyane mu bice by'icyaro usanga ariho haboneka ibintu nk'ibyo byakabaye bibafasha kugira imirire myiza ariko usanga ariho haboneka imirire mibi cyane sinzi rero niba nabyita ubujiji kuko usanga bafite imboga zirimeza ntibenda kuzigura ariko usanga kugira ngo umuturage azifate azikoreshe aricyo kibazo si uko batabifite ahubwo mbona ikibazo bafite ari ukudasobanukirwa akamaro k'imirire myiza ndetse n'ingaruka imirire mibi zagira ku buzima bwabo tugendeye wenda nko mu cyaro kubera ko umuntu arahinga afite abana akavuga ati nubwo ndi guhinga ndagira ngo umwana wanjye nzamwishyurire ishuri ntatekereze ko umwana azajya kwiga ariko anafite ubuzima bwiza akavuga ati nimba nkinze imboga ni amakaroti ndayajyana ku isoko havemo amafaranga ngurira umwana amakaye mwite ko umwana azajya ku ishuri yariye nyine birumvikana hari igihe ukaba ufite n'akarima k'igikoni rwose mwana ukaba ufite n'amafaranga ariko guteka indyo yuzuye ukaba ntabyuzi ubwo rero kuvuga ngo ni imirire mibi nta nubwo umwana wageze mu mirire mibi ari umwana w'umukene gusa hari n'umukire uba utazi guteka indyo yuzuye ubwo rero ukitekera ibyo wiboneye niba ufite n'imboga ukaba utazi iteka mbese nk'uko bigenwe ngo ushiremo mbese indyo yuzuye ibugaragare kandi ubifite njyewe rero nuko avuzemo ntabwo bazi kubiteka ahubwo barabizi ni ukubura igihe cyo kubiteka buriya ubyutse umugore abyutse kare kare agiye mu kiraka araje arebye ku manzi yatoragura ibyo byose ahubwo ahisemo gukwacinga ati abana bapfe kurya cyangwa se bitetse bwije abana basinziye urukumva rero ntacu byamumarira nta nubwo gusa waje gusoroma imboga nijoro ntabwo wavamo kwa rubanda bwije ngo ugere mu gusoroma imboga naho bazi kubiteka ni uko ahubwo ari ukubura igihe ahanini ni ubukene bwo kubura igihe cyo kubitekera akenshi dukora umurimo w'abahinzi ababyeyi bakunze kubura igihe cyo guteka dutegura iryo funguro imboga turazifite dufite n'ikirere cyiza pe kirimo imboga nyinshi zitandukanye ariko akenshi kubera ko babura igihe cyo kubitegura ugasanga igihe banabiteguriye cyarenze kuri wa mwana
barakoze cyane aba baturage bo mu karere ka rubavu bagarutse kuri bimwe mu bituma hari abana bafite ibibazo by'imirire mibi bamwe bagize bati biterwa n'uko hari bamwe mu babyeyi batazi gutegura indyo yuzuye abandi nabo bati biterwa n'imyumvire y'ababyeyi nawe uduteze amatwi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona ari izihe mpamvu zituma bamwe mu babyeyi batita ku mirire y'abana babo twandikira ubutumwa bugufi ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora kandi kutwandikira ubinyujije ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe
kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo imirire myiza igizwe n'indyo ikungahaye ku ntungamubiri ziboneka mu biribwa birimo ibyubaka umubiri ibirinda indwara n'ibitera imbaraga ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu bikagira umwihariko ku buzima bw'umwana muto kuko aba akeneye intungamubiri cyane kurusha umuntu mukuru nyamara hari bamwe mu babyeyi batita ku mirire y'abana babo bigatuma barwara indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse bikanabagiraho ingaruka ku mikurire yabo mugenzi wacu marie claire isingizwe yanyarukiye mu karere ka bugesera nka hamwe mu hakunze kumvikana ikibazo cy'abana barwara indwara ziterwa n'imirire mibi maze aganira na mukansanga nonsiyata uyu mubyeyi yamuganirije uko yarwaje umwana w'indwara zikomoka ku mirire mibi bikajya binamutera ipfunwe mu bandi babyeyi reka tubumve
byabaye nko kudasobanukirwa neza kuko ngewe ndi umutunzi ahubwo kugira ngo ndwaze indwara ziterwa n'imirire mibi ni uburangare bwabayemo kuko numvaga ko umwana niba ariye ku biribwa turyaho akanywa amata ibyo biba bihagije uyu ni mukansanga nonsiyata umubyeyi w'abana batatu utuye mu murenge wa ruhuha wo mu karere ka bugesera aha aratubwira uko byamugendekeye ngo arwase indwara ziterwa n'imirire mibi ibyo wavuga ko byatewe no kudasobanukirwa indyo yuzuye ndetse n'uko itegurwa nabonye ubuzima bw'umwana butagenda neza burya niyo umwana akora neza uwo bireba njya kwa muganga kwa muganga baramusuzuma bamupimye basanga afite ikibazo cy'imirire mibi abaganga bangira inama barambwira bati dore umwana ibiro afite ntibikwiye ampa inama yo kujya amuha imbuto ampa inama yo kujya amutekera mu ifunguro rye imboga yewe na zino ndagara ureba zituma umwana agira imibereho myiza ukazironga ukazitunganya waba ufite ubushobozi ukamutegurira ifi waba ufite ubushobozi ukamuha isosi itogosheje mbese muganga ampa inama zose z'uko ngomba kwita ku mwana wanjye ndazikurikiza dore umwana wanjye wari ikinagura ameze neza uyu mubyeyi usanzwe akora ubucuruzi bw'ibiribwa arakomeza atubwira ingaruka kurwaza indwara ziterwa n'imirire mibi byamugizeho byangezeho ingaruka nyinshi kuko icya mbere cy'akazi naragahagaritse ntangira kwita ku mwana kandi bingiraho ingaruka zo kumva afite ipfunwe nkavuga ati abantu bazumviye inkuru bizagenda gute babona urugo rwacu nta kintu rubuze kandi n'imirimo yawe igapfa ugasa n'uhera hasi kandi rwose iyo uba warabyitayeho mbere uba ukomeje imirimo yawe n'umwana akagira ubuzima bwiza ese ku bijyanye no konsa umwana wawe numvise yari akiri mutoya wabonaga umwanya uhagije wo kumwonsa ntabwo yabonaga umwanya uhagije niba narahavaga mu gitondo cya kare wenda asinziriye nkagaruka yananiwe ntabwo kunga nabyo byari bimeze neza ahubwo njye numvaga ubw'amata ahari yasimbura ibere kumuha ibere ni rimwe na rimwe nka nijoro yicuye ariko ubundi nuko nka ntiyunkaga neza uretse wowe uvuga ko wabaga uhugiye mu kazi si ubundi umutware wawe hari uruhare yabigiragamo nawe yabaga ari mu kazi nta ruhare yabigiragamo mbese twakunda ababyeyi dusiga abana tugaterera abakozi tukumva yuko ubwo bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa biba bihagije ntagire ikintu umubyeyi wundi yitaho ese ni irihe somo wakuyemo nakuyemo isomo y'uko ngomba kwita ku bana banjye uretse n'uwo mutoya n'abakuru be ngomba kubitaho nkamenya ko ifunguro bariye rikwiye kuko rega hariya abana baba bariye iyo umwana ariye n'aba akiri muto agira ingaruka mu mikurire nk'uko nabibonye kuri uwo mutoya ariko n'abandi ngomba kubitaho dore aha hantu iwacu imbuto nta n'ubwo zihenda zirahera ahubwo ugasanga ababyeyi banazitundira ku masoko nakuyemo isomo ryo kwita ku bana nkabaha ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri mbese nkabitaho kugira ngo ntazajya guhura n'icyo kibazo nahuye nacyo
nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumviye namwe uko uyu mubyeyi yarwaje indwara atari uko yabuze ibimutunga ahubwo ari uburangare yagize bwo kutita ku mirire y'umwana we ese mubyeyi uduteze amatwi waba ujya ufata umwanya wo kureba amafunguro yateguriwe umwana wawe mbere y'uko ayafata ese ubona ari izihe mpamvu zituma bamwe mu babyeyi batita ku mirire y'abana babo dusangiza igitekerezo cyawe wandika ubutumwa bugufi ubinyujije kuri telefoni igendanwa zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora kandi kudusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe u rwanda ni igihugu cyateye imbere mu mpande zose haba mu burezi mu ikoranabuhanga mu buvuzi ndetse n'ibindi ariko ikibazo cy'imirire mibi kiracyari imbogamizi kuko usanga mirongo itatu n'umunani ku ijana by'abana bari munsi y'imyaka itanu bahura n'ikibazo cy'igwingira kubera kudahabwa indyo yuzuye si igwingira gusa kuko hari n'abandi barwara bwaki ndetse abandi bakagira ikibazo cyo kugira amaraso make ese ku badasobanukiwe neza indyo yuzuye ni indyo imeze ite jean aimé muhawe nayo yanyarukiye mu karere ka huye nuko aganira n'umwarimu muri kaminuza y'u rwanda mu ishami ry'imbonezamirire ku bijyanye n'imirire ndetse n'ingaruka zagira ku mwana utahawe indyo yuzuye
nitwa umugwaneza marize nkaba nkora muri kaminuza y'u rwanda mu ishami ry'imbonezamirire ariyo mu rurimi rw'icyongereza human nutrition dietetics mwadusobanurira ubundi umwana uri munsi y'imyaka ibiri ubundi yakagaburira ate indyo yuzuye n'imeze ite Ah, umwana uri munsi y'imyaka ibiri rero biterwa n'icyiciro kubera ko ubwo mu- muri gahunda y'imi- y'iminsi igihumbi ubwo harimo igihe nyina akimutwite amezi icyenda harimo amezi atandatu ya mbere umwana akivuka aho agomba kuba eh, yonka gusa nta kindi kintu bamuhaye hanyuma bagatangira kumuha ibyo kurya by'imfashabere ni ukuvuga ngo bakomeza kumwonsa hanyuma eh, bakamuha indyo yuzuye rero igomba kuba iri mu bumuhe intungamubiri zihagije kandi inahagije mu, mu ngano yayo ni ukuvuga ngo iri buzane intungamubiri zihagije ariko no mu ngano uko ingana iri bumuhaze iyo ndyo rero ubundi irimo ibiribwa tubigabanyamo ibyiciro harimo nk'ibinyamafufu urugero ni ibijumba ibirayi hari ibinyamisogwe harimo nk'ibishyimbo soya harimo imboga n'imbuto ubwo mu mboga turavuga nka karoti nka dodo mu mbuto harimo amatunda inanasi bitewe n'aho umuntu atuye n'ibyo yabona Ah, harimo eh, inyama n'amafi n'amagi ubwo ibyo ni ibikomoka ku matungo noneho hakabamo n'amavuta ibinyamavuta ni ukuvuga ngo nk'amavuta y'inka cyangwa se amavuta dutekesha asanzwe indyo yuzuye rero ni uguha umwana kumuha indyo yuzuye ni ukumuha ibituruka muri ibyo byose ntabwo bivuze yuko umuntu agomba kubinywa byose icyarimwe mu ndyo imwe niba ari saa sita ngo byose abirira icyarimwe ariko nibura akaba abona ibyo byose wenda buri minsi ibiri buri minsi itatu akaba ashobora kuba yabonyeho kuri ibyo byose umwana utabonye iyo ndyo yuzuye ni nk'izihe ngaruka zishobora kumugeraho hari indwara z'imirire mibi zo tuzi ni nka bwaki cyangwa se hari no kugwingira tumaze iminsi twumva cyane mu rwanda ko ni kimwe mu bibazo dufite eh, ku rwego rwo hejuru mu bana izindi ngaruka ni nko kubura amaraso ariko eh, turebye nk'ibyo ngibyo byo kugwingira uburyo tubireba ni gupima ibiro n'uburebure by'umwana kuko hari ibipimo mpuzamahanga byerekana ngo umwana ufite amezi angana gutya cyangwa imyaka ingana gutya agomba kuba afite uburebure bungana gutya n'ibiro bingana gutya iyo atabigejejeho rero aba yaragwingiye dusoza ni nk'izihe nama mwagira ababyeyi muri rusange kugira ngo barusheho kunoza imirire y'abana babo ikibazo cy'indwara ziterwa n'imirire mibi kibe cyarandurwa burundu inama nagira ababyeyi ni uko nk'uko twavuze ko eh, ubundi tureba iminsi igihumbi yose ni ukuvuga ngo ni ugutangira kwita ku mirire y'umwana n'ubuzima bw'umwana eh, nyina akimutwite rero ni ukuvuga ngo eh, nyina aba agomba kurya indyo yuzuye no gufata inyongera bamuha kwa muganga bya binini bamuha eh, bya acide folike bi- bi- bimufasha eh, kwipimisha ku gihe eh, gahunda zose bamuhaye zo kujya kwa muganga akazigiraho ku gihe
turamushimiye cyane dr mugwaneza merise ku kiganiro cyiza yagiranye na mugenzi wacu jean aimé muhawe nayo aho yagize ati umwana akwiye kugaburirwa indyo yuzuye kandi yihagije mu ngano yagarutse kandi ku igwingira nk'imwe mu ndwara zigera ku bana badahabwa indyo yuzuye babyeyi muduteze amatwi ni ngombwa ko mwita ku mafunguro ahabwa abana mukanareba ko ayo mafunguro arimo intungamubiri zihagije kugira ngo umwana atazarwara indwara zituruka ku mirire mibi iyi ni imwe mu mpamvu dutegura kandi tukabagezaho ikiganiro ejo kugira ngo tubashe kurebera hamwe bimwe mu bibazo dufite mu miryango ndetse n'icyakorwa kugira ngo dushake ibisubizo mbere y'uko tugera ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi reka tubanze twumve indirimbo yitwa inderabuzima ya kapiteni nsengiyumva yaragize ati umubiri ukeneye ibiwubaka ibiwutera imbaraga n'ibiwurinda indwara byose bikubiye hamwe reka tuyumve turagaruka mu kanya tugera ku musozo w'iki kiganiro
ukeneye ibiwubaka n'ibiwutera imbaraga n'ibiwurinda indwara zose byose bikubiye hamwe niyo mpamvu kurya imvange ari ingenzi mba mbaroga kubaka kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ibyubaka umubiri biri ukwinshi tubimenye amata amagi cyangwa se inyama byose usanga ntabwo bisa mboga zose zisa n'icyatsi ntizigira uko zisa kuziteka tukizisoroma bidufitiye akamaro ibyo byose tubyitayeho nabwo bwagiye dufata
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ibi binyamisogwe bidutungira ubuzima bigeretse ku binyabijumba usanga byabaye mabi kunywa amazi ahagije bidufatiye runini kuko atuma ibiribwa byose bitembera mu mubiri niyo mpamvu kunywa amazi meza ari ngombwa mu buzima
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ntitwibagirwe amavuta kuyateka ntako bisa rero ubushyuhe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangirije